iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese turi kumwe ni edi rwemubasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na frederic nkurikije mwiriwe neza nshuti mwese muduteramanye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
tukatabaza leta y'u rwanda ikagira icyo itumarira pe uwiteka ni umurengezi ni ukuturengera rwose nk'amwe b'abayobozi muzagira icyo mutumarira rwose nyuma y'ibi ngibi bikera kwiyambaza ingufu za leta twebwe nta ngufu dufite turabona turakenye muri rusange izuba ryavuye igihe kirekire nta myaka tugira dufite inzara dufite dufite n'izuba ariyo byateye n'iyo nzara none rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose abo ni bamwe mu banyarwanda basizwe iheruheru n'imyuzure iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasenye amazu inangiza imirima myinshi
mu gihugu cya afurika y'epfo abapolisi barashe insoro zitica ku banyagihugu bari koraga imyiyerekano hafi y'ibiro bya perezida jacob zuma basaba ko atanga imihoho
abakuru b'ibihugu by'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bongeye kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza abahonyura bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi
ubushikiranganji bw'igihugu cy'uburusiya bujejwe kw'ivunabansi bwatangaje ko buzotanga agahengwe ku munsi wa gatanu kugira ngo abarwanya ubutegetsi hamwe n'abasivili bave mu gisara ca lepo iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zivugwa ku isi turazibashikiriza mu kanya kari imbere
amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari aho abakuru b'ibihugu by'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagaragaye ku rutonde rwashyizwe ahagaragara rw'abayobozi bakandamiza bagahonyura bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi urwo rutonde rwasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka reporters without borders rugaragaraho kandi abandi bayobozi bagera kuri mirongo itatu na batanu urwo rutonde rusohowe mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru reporters without borders ivuga ko perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yagaragaye bwa yagaragaye bwa mbere kuri urwo rutonde umwaka ushize uwo muryango uvuga ko kuva uwo mwaka ushize amaze gutuma ibitangazamakuru byinshi bifungwa anatuma abanyamakuru barenga ijana bahunga igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu kugera kuri iyo ntego yo gukandamiza itangazamakuru uwo muryango uvuga ko leta y'u Burundi ikoresha ibiro bishinzwe iperereza n'abayobozi abayobozi bandi guharabika no gusebya itangazamakuru uburundi buri ku mwanya w'ijana mirongo itanu na gatandatu ku bihugu ijana mirongo inani ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi ku ruhande rw'u rwanda perezida paul kagame akomeje kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri reporters without borders ivuga ko abanyamakuru bibasirwa uh, kubera ko bat tangaza amakuru anenga leta u rwanda ruri ku mwanya w'ijana mirongo itandatu n'umwe ku bihugu ijana mirongo inani ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi abandi bategetsi bakomeje kuza ku isonga ryo gukandamiza abanyamakuru barimo Recep Tayyip Erdogan perezida wa Turukiya umwami Salman wa Arabia Saudite n'ubuyobozi bw'umutwe wa leta ya kiyisilamu mu gihugu cya afurika y'epfo uyu munsi ku wa gatatu abapolisi barashe insoro zitica mu gushwiragiza abanyagihugu bariko bagira imyiyerekano hafi y'ibiro vya perezida jacob zuma basaba ko atanga imihoho umunyeshamakuru watangariza inkuru iradiyo ijwi ry'amerika tuso kumalo avuga ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bahurikiye mugambwe w'intagondwa witwa economic freedom fighters bamenaguye amadirisha bakongera bagasahura ihoteli iri hafi y'inyubakwa y'abashinga amateka bariko baganako muri iki gihe kandi abanyafurika y'epfo bararindiye raporo izosohorwa na leta yerekeye ruswa n'ibiturire bavuga ko byaranze leta ya perezida zuma umucamanza uyu munsi ku gatatu yasavye ko iyo raporo isohorwa buno nyene nyuma y'aho perezida zuma ahebeye gushinga urubanza rubuza ko iyo raporo isohorwa iyo raporo yatohojwe n'uwahoze ari umutetsi ajejwe gukingira inyungu z'abanyagihugu inyuma yaho hatangarijwe ibirego bivuga ko zuma yaretse umuryango w'umunyamatungo witwa gupta ukitorera abashikiranganji bashira imbere inyungu zawo byaba bitekanijwe ko iyo raporo ishyirwa ahabona mu kwezi guheze imbere y'uko zuma ayihakana zuma asanzwe ahanzwe n'ibindi birego bivuga ko yakoresheje amafaranga y'igihugu angana n'amadolari miru- ibihu- miliyoni mirongo ibiri yakoresheje mu gusanura inzu yiwe ku gatumba mu nyuma yahavuye asaba ikigongwe yongera aremera ko azosubiza ayo mafaranga yose
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inzego za leta mu bufaransa zatangiye gahunda yo gukura abana bakiri bato babimukira mu kigo kibacumbikiye cya karayisi abo bana bari bamaze igihe bacumbikirwa muri za kontineri mbere y'uko leta ifata icyemezo cyo guhagarika burundu icyo kigo abo bana bagera ku gihumbi na magana atanu leta yohereje imodoka za bisi mirongo itandatu zigomba kwimura abo bana zikabajyana ahantu habugenewe hataramenyekana alexandra simons umwe mu bakurikirana hafi imibereho y'abo bana yavuze ko ahangayikishijwe n'umutekano w'abana bari bafashe icyemezo cyo kuturira izo modoka simons yavuze ko bagerageje kumenya icyo leta iza gukorera abo bana banze kurira izo bisi ariko ngo nta gisubizo yahawe intumwa za minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo z'ubwongereza nazo zari zihibereye zavuze ko zagerageje gusobanurira abo bana ikigiye gukurikira ubwongereza bukomeje kotswa igitutu busabwa kwakira bamwe muri abo bana leta ivuga ko yemeye kuzagira abo yakira ariko nta mubare iratanga ikigo cya kares cyari gicumbikiye abimukira baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati na afurika icyo kigo cyanengwaga kwakira umubare munini urenze ubushobozi bwacyo ubushikiranganji bw'igihugu cy'uburusiya bujejwe kwivuna abansi uyu munsi ku wa gatatu bwatangije ko buzotanga agahengwe ku munsi wa gatanu kugira ngo abarwanya ubutegetsi hamwe n'abasivile bave mu gisagara ca Aleppo kiriko kiberamwo intambara umukuru w'igisagara c'uburusiya c'igisirikare c'uburusiya general Valery Gerasimov yatangaje ko abo ako gahengwe kazotangura ku igenekezo rya kane ry'uku kwezi kwa cumi na rimwe mu gisagara ca Aleppo kuva isaha zitatu zo mu gitondo gushika isaa moya yo mw'ijoro yavuze ko ako gahengwe kemewe n'abatetsi barongoye igihugu ca Syria kazotuma atabantu ataco bazira basiga ubuzima muri iyo ngwano bitekanijwe kandi ko hazoba hari ibindi bibanza bishika bitandatu abasivile bazoshobora gucamwo bariko barahunga imirwi yo mu gihugu ca Syria igwanya ubutetsi yari yamirije ako gahengwe katangajwe n'igihugu c'Uburusiya ikaba ivuga ko ubwo ari uburyo igihugu c'Uburusiya kiriko kirakoresha kugira ngo kibonwe neza mu makungu ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko abasivile bashika ibihumbi amajana mirongo itanu bo mu gisagara ca Aleppo bakeneye imfashanyo yihutirwa cane hamwe n'imiti mu gihe abandi amajana n'amajana bakeneye guhungishwa
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda haravugwa imvura nyinshi yateye imyuzure mu duce dutandukanye tw'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yasuye tumwe muri utwo duce aho yasanze iyo myuzure yasenye amazu inangiza imirima myinshi y'abaturage dore uko yasanze byifashe urubura n'imiyaga byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe bigaragara nta shiti ko hari ibitari bike byangabaje mu murenge wa mushi rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda nta kagari na kamwe bitagizeho ingaruka mu mudugudu wa binunga mu kagari ka kagarama ijwi rya amerika ihagera yasanze amazu yahindutse amatongo ibisenge byinshi byagurutse imyaka nayo yangiritse mu gace katari mu manegeka abaturage babuze ayo bacira n'ayo bamira bari mu gahinda n'amarira nta kintu na kimwe nshingiyeho dore umwana wanjye nguyu twaho turaye twese turacumbitse pe witeka niwe murengezi tukatabaza leta y'u rwanda ikagira itu- icyo itumarira pe witeka ni umurengezi ni ukuturengera rwose nkamwe b'abayobozi muzagira icyo mutumarira rwose muri uyu mudugudu wa binunga biragoye kurenga umutari utabonye inzu yasakambutse cyangwa se amababi y'ibishyimbo wagiraga ngo bamennyeho amarike uyu nawe mu itongo arabwira ijwi rya amerika ibyamubayeho imvura yarahoreye iragwa ira- turi mu nzu n'ubundi twararuhukaga ubwo nuko umwana yari anaryamye ahangaha gutya nanjye nibereye mu cyumba nuko imvura irahorera iragwa cyane imaze kugwa ndaza nirukanka nsanga umwana ikinonko kimuguye mu ntuza mu mutwe kimuguye mu mutwe rero ndatabaza cyane n'ahandi hose numva induru ziravuze tujya kwirukanka nuko iyo mabati aragenda dore yaguye turiya ku ruzi mu myaka yangiritse mu mirima twavuga ni nk'ibishyimbo intoki n'ibigori ndetse n'imyumbati iby'uru rubura n'imiyaga byangije byinshi musha byageranywa nko gusubira gutoneka ibikomere bitarakira iba abatuye musha barabishingira ku gihe kitari gito bari bamaze bibasiwe n'uruzuba rwateye bamwe gusuhuka inzara yarateye none n'udushyimbo bari bahinze uruvura bwaje bwarucocaguye mbese nta mahoro mbega dufite turaba gutabarwa n'ubuyobozi abantu bose barashize n'amazu yarasenyutse nta muntu ufite ububasha bwo kubaka abantu barasuhutse mbese abantu bose bashize mu ngo n'abana ntibiga nyuma y'ibi ngibi kera kwiyambaza ingufu za leta twebwe nta ngufu dufite urabona turakenye muri rusange izuba ryavuye igihe kirekire nta myaka tugira dufite inzara dufite dufite n'izuba ayo ryateye n'iyo nzara none rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose barasaba ubufasha mu by'ukuri ikintu badufasha cya mbere cy'ibanze ni uko badushakira ubufasha n'akadushakira uburyo twabona isakara kugira akadusanira kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite ntacyo kwifasha no kurya byari hamana mfasha none dore ibindi bibazo bitubayeho twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara irakomeje tubihashye none byarangiye imvura urubura rwabicucumye none n'inzu twararagamo yasambutse ubu nta hantu turi
ku ikubitiro minisiteri yita ku biza mu rwanda urubura rukimara kugwa kuri uyu wa kabiri yabaruraga amazu asaga ijana na mirongo itatu mu gihugu hose yasenyutse na hegitari z'imyaka zisaga mirongo itanu zangiritse kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'akarere ka rwamagana bwabwiye ijwi rya amerika ko urubura n'imiyaga byasenye amazu asaga ijana na mirongo itanu mu murenge wa musha ibyumba bitandatu ku kigo cy'urwunge rw'amashuri ya duha ndetse n'inzu y'uburyamo cyangwa se dorutwari ku ishuri apaje musha bwana jerome mubera ushinzwe gukurikirana ibiza mu karere ka rwamagana yavuze ko nyuma y'amasaha makumyabiri nane ubufasha buraboneka ku basizwe iheruheru n'ibiza imfashanyo ni isakaro hari n'ibikoresho byo mu rugo byagiye byangirika nabyo turabibagezaho nk'ibiringiti n'amasafuriya yo kubafasha kugira ngo basubire baje mu buzima busanzwe ubwo ibyo birakorwa ryari ubutabazi bwihuse icya mbere ni ugukora asesimenti tukamenya ibyangiritse ibyo ari byo ubwo isigaye mu masaha makumyabiri n'ane birashoboka ko tuzaba twabonye isakaro kuko abandi bose badufasha nabo barabizi ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe metewo rwanda bwabwiye ijwi rya amerika ko abaturage batagombye kubifata nk'ibidasanzwe burizeza ko muri rusange nta ngaruka z'amapfa zizagaragara mu rwanda muri uyu mwaka bwana matiye mugunga ni impuguke mu kigo cy'igihugu cy'iteganyagihe ni imvura isanzwe igwa mu bihe byiza nk'ukuntu twabivuze ikagenda mu kimurike gato kazagabanuka ko atari cyane kagenda kagwa buhoro buhoro ariko bya bindi bavuga ngo amapfa ntayo tuzagira muri iki gihe imibare ya minisiteri itakubiza mu rwanda igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugera mu kwezi kwa cyenda gusa abantu basaga ijana na mirongo itandatu bishwe n'ibiza n'abandi bari hejuru y'ijana na mirongo itatu byarabakomerekeje kugeza mu kwezi kwa cyenda gusa kandi habaruwe amazu asaga ibihumbi bine yasenyutse kubera ibiza ndetse n'imiryango ibarurirwa mu bihumbi hafi mirongo itandatu yibasiwe n'amapfa u rwanda ruvuga ko rwabitakarijemo miliyari zisaga makumyabiri na zirindwi z'amafaranga akabagira ubusa ijwi ry'amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda tugume mu rwanda abadepite bagize komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi baravuga ko ibura ry'imbuto zo guhinga cyangwa se kuboneka zitinze bizagira ingaruka ku musaruro witezwe muri iki gihembwe cy'ihinga ibi iri tsinda ry'abadepite ribitangaje nyuma y'ingendo rimazemo iminsi rikorera hirya no hino mu gihugu abaturage bo bavuga ko kubura imbuto bizatuma bugarizwa n'inzara mu minsi iri imbere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye mu ngendo abadepite bagize komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi bamazemo iminsi mu gihugu basanze hirya no hino mu giturage abahinzi bagaragaza ikibazo cy'uko babonye imbuto batinze cyangwa se hakaba izo babura burundu depite nyirarukundi nyasiyene ukuriye komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi mu nteko ishinga amategeko aravuga ko basanze ikibazo gihagaze mu gihugu imbuto y'imyumbati nayo iyo navuga ko ari nko kubura burundu kuko ihari nibyo baragerageje ariko bakabwira ati twagombaga guhinga nk'ibihumbi icumi ariko mu byo twagerageje twabonye igihumbi kuvuga rero ko n'ikibazo cy'ibiribwa cy'umusaruro mu rwego rw'ubuhinzi nacyo kizatera ingorane icyo dusaba ni ukuvuga gusa ngo ariko ibi bintu abantu babayemo twabyirinda gute inama umuntu yatanga ni uko twagerageza ku buryo imbuto ari imbuto zo mu bworozi ari imbuto zo mu buhinzi muri rwa rwego rwo kugira ngo twigire twabikorera iwacu abaturage bavuga ko kugeza ubu bamaze guhura n'ikibazo gikomeye nyuma y'uko imyumbati bahinze igiye ifatwa n'uburwayi bwaje bubatunguye kandi kugeza ubu bakaba batarabona indi yo gusimbuza iyo yapfuye twagiye kubona tukabona igiti kirazamutse cyajya hejuru kikuma kikabemba noneho wakura no ku bijumba byo hasi ugasanga hajemo uburwayi bwo kubora byatugezeho ingaruka zo guhaha turahaha kandi amafaranga ntayo mu giturage twakuraga amafaranga ku myumbati none imyumbati yarabuze icyifuzo ngaragaza ni ukudukorera ubuvugizi rwose tukazabona ibiti by'imyumbati mu giturage kuko tumerewe nabi cyane imyumbati aho nateye hose nakuriye hasi byarabuze nta mbuto ntacyo ari iyo hasi ari iyo hejuru byose ntacyo mfite umuyobozi w'agashami gashinzwe gutubura imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabu bwanangerero gerve avuga ko ikibazo cy'imbuto z'imyumbati cyatewe n'uko imyumbati yarwaye indwara ya kabori bwanangerero avuga ko igihugu cyatangiye gushakisha imbuto nziza mu bihugu bituranye n'u rwanda ubu iki kigo kikaba cyaratangiye kuzitubura nyuma y'igihe kikazazigeza ku baturage abaturage basobanura ko batabuze imbuto z'imyumbati gusa kuko n'iy'ibishyimbo ndetse n'ibigori nayo yarabuze cyangwa se ikabageraho itinze bwanangerero gerve avuga ko kubura imbuto ku baturage ahanini byatewe n'amapfa yagaragaye mu bihe bishize bigatuma abahinzi barya ibyo bejeje byose ntibasigaze imbuto ariko uyu muyobozi akavuga ko nubwo hari abahinzi babonye imbuto batinze ibi bitavuze ko batazeza mu gihe imvura yakomeza kugwa ikageza mu kwezi kwa mbere nabwo sinavuga ko hari igikuba cyacitse cyane kuko n'ababibonye mbere babiteye hari aho byumye bibura imvura cyangwa iriye kugaruka rero nibo bagiye babifata ntabwo navuga ko sinzi neza uko bizagenda ariko dushobora no kugira amahirwe kuko hari igihe byagiye bibaho imvura igakomeza ikageza mu kwa mbere igejeje mu kwa mbere n'aba batera ubu ngubu bazasarura kuruta abateye imbere abadepite bagaragaje ko abaturage bagenda biyongera mu rwanda kandi ubutaka buhingwa butiyongera hakenewe ko u rwanda rwagira impuguke zajya zifashishwa mu buhinzi cyane cyane mu bigendanye no gukora ubushakashatsi depite nyirarukundo imbuto ayibonera igihe inyongeramusaruro zindi azibonera igihe ifumbire abibonera igihe umwereka uko ahinga bitavuze ko bitakorwa ariko ibikorwa wenda byabashaga gutanga igisubizo kuri miliyoni eshanu z'abanyarwanda cyangwa se ariko kuri miliyoni zikaba akaba cumi n'ebyiri ntabwo ibyo biragaragara ko ibyo bahinga uburyo babihingamo n'ibyo basarura umusaruro ubwawo ntuhagije kuba rero umusaruro udahagije ari ugutunga abantu kandi tukaba dushaka kwinjira mu kwigira mu by'inganda ntabwo wajya gutunganya ngo ujyane mu ruganda kandi utabonye n'ibigutunga bihagije asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
abanyeshuri mirongo umunani baramaze gutangura kwiga imyuga mu ishuri ry'imyuga ry'ababikira riri muri komine mabayi intara cy'ibitoke ubuyobozi bw'iryo shuri buvuga ko buciteze abandi banyeshuri buje kwiyandikisha ni mu gihe amashuri y'imyuga yo mu makomine ashika ku ndwi yo muri iyo ntara ataratangura gukora ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyana icyo kigo cy'umuryango w'ababikira cyigisha imyuga muri komine mabayi kiri mu buraruko bw'intara c'ibitoke ni nko ku birometero mirongo ine na bitandatu y'umurwa mukuru w'iyo ntara kuva mu kwezi kwa cumi guheze iryo shure ry'imyuga rimaze kwakira bamwe mu banyeshure batatuye ca kibazo ca leta co mu myaka y'icenda n'iy'icumi kibaha uburenganzira bwo kuja mu mashure yisumbuye umuyobozi w'iryo shure ndayisaba napoleon avuga ko naho batanguye ivyigwa igitigiri c'abiyandikishije ari gito ageranije n'abo bategerezwa kwakira mu bisata vy'umuyagankuba ubu uburimyi n'ubworozi hamwe no kubarira igisata cya kupikutire nicyo gisata novuga bahurumbira rwose ugereranyije n'ibindi bisata ivyo navyo bigaterwa nuko kenshi iyo bahejeje abaca baja ku kazi ibindi bisata rero benshi iyo bahejeje hari igihe babura uko babishyira mu ngiro gukora ibyo bize kugira ngo baronke ubuzima baronke ingene babaho kandi novuga yuko icyo gisata kirahumbirwa rwose n'abigeme gusumba abahungu hama mw'ivyo bisata bindi vy'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ico amatara uhasangamo abahungu gusumba abakobwa nk'uburimyi n'ubworozi gushika ubu harimo umukobwa umwe mu by'amatara naho n'abahungu gusa bahari bamwe mu banyeshure batanguye kwiga imyuga muri ico kigo c'ababikira c'imabayi gitangisha amafaranga ibihumbi bitanu vy'amarundi buri mezi atatu babwiye ijwi rya amerika ko banezerewe no kubona batari mw'ibarabara baratanguye kwiga imyuga izobatunga muri kazoza kabo namaze kumva ko namaze kuyoberwa nkabura amanota yo kujya kwiga mu mashuri yisumbuye namahitamo kuza kwiga umwuga kazoza kanje nuko nzomenya ahantu hoba harakaraka nkaza ugakora ntiteza imbere bajya nabo bari mu mashuri birashika akazi kakabura urumva ko bazoca baja mw'ibarabara babuze amahera yo kuza kwiga za kaminuza kwiga umwuga ni byiza kuko umwuga ni ikintu kitigera gitakara mu buzima umenya umwuga ni diporome itigera itakara aho ugiye hose urakora kandi ubuzima bukabandanya maze kumva yuko naniwe n'ikibazo ca konkuru aciye numva umenga kubandanya amashuri yisumbuye numva umenga vyaciye bihagarara camvuga ati reka gende mu mashuri y'umwuga ati niga umwuga ati kuko uzombeshaho abo banyeshuri biga mu kigo cy'imyuga cy'imabayi mu ntara cy'ibitoke batera akamo bagenzi babo kutaguma mu mihana iwabo canke mu marigara bakaja mu mashuri y'imyuga kuri ico nobasaba nibaze biga umwuga babikunde kuko sinumva ukuntu novuga umuntu yize umwuga uzi umwuga nibwo buzima nubasaba kuboza kwiga umwuga kuko niho bumenya ukugene bo kwibeshaho mu buzima abatashoboye kuza mu mwuga ariko murubahimiriza akababwira yuko amashuri y'imyuga ari meza cyane umuntu ayize yuko ashaka kumubeshaho mu buzima ikigo cigisha imyuga c'imabayi kimaze imyaka umunani gikora gishobora kwakira abanyeshuri amajana abiri nk'uko bivugwa na Napoleon Ndayisaba ariko ko hamaze kwiyandikisha mirongo umunani gusa warongoye ikigo c'ababikira cigisha imyuga muri komine Mabayi atera kama bataraja kwiyandikisha ko boza vuba kuko imiryango icuguruye kubavyifuza kubera ibitigiri twari twifuza tutabishyitseko twari twavuze tuti reka turindire ku kwezi kose kwa cumi guhere mugabo n'ubwo kwaheze turabona yuko ibitigiri bitari bishimishije bidashimishije twari twiteze turashobora kuba turatenyenye tukakira n'abandi bashobora kuza twubakira mu ntara c'ibitoke haharurwa amashuri y'imyuga umunani iryo ryo babikira ririmwo ayo ndwi ntaratangura kwigisha kubera atararonka bya nkenerwa nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara ngendambizi kubona ibyigwa by'imyuga bitaratangura mu mashuri amwe amwe na cyane cyane ayubatswe ku migwa mikuru y'amakomine umushikiranganji w'abakozi n'akazi igisata cy'amashuri y'imyuga gikukira yabwiye abamenyeshamakuru mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze ko amashuri y'imyuga adata umwaka felix mpuzeriniga yasiguye ko leta igikambakamba kugira haboneke ibyankenerwa byo muri ayo mashuri y'imyuga imabaye mu ntara c'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'ubufaransa uyu munsi ku wa gatatu yatanguye ibikorwa byo kwerekana ibyiza n'akamaro ko gukoresha ururimi rw'igifaransa mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ambasade y'ubufaransa muri tanzania ivuga ko igifaransa ari ururimi rwo korohereza udandaji amahinguriro hamwe n'inyigisho hagati y'uwo muryango hamwe n'ibihugu by'iburaya bivuga igifaransa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru
igihugu cy'ubufaransa cyifuza ko ururimi rw'igifaransa rukwiragira mu bihugu byose bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko uretse kwigishwa rukavugwa kandi rugakoreshwa mu budandaji mu nama ya mbere yo mu rwego rwo kuraba ko bishoboka yabereye arusha muri tanzania kuri uyu wa gatatu umufasoni marika berac aserukira ubufaransa muri tanzania abona ko igifaransa ari nk'ururimi rwo kwitwa umuhuza hagati y'izindi ndimi nyinshi zivugwa ku isi ahiwe philippe boncourt ajejwe igisata c'imico mu buserukizi bw'ubufaransa muri tanzania avuga ko hariho imvo nyinshi zotuma igifaransa gishinga imizi muri afurika y'ubuseruko ati kimwe mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko gikoresha igifaransa naco n'uburundi ikindi giheruka kuvuga ko cifuza kwinjira ico naco ni kongo ibihugu birenga mirongo ibiri n'indwi muri afurika bikoresha igifaransa nk'ururimi rw'igihugu canke ruvugwa na benshi ikindi gikomeye ni ivyerekeye indero muri za kaminuza hamwe no mu guhuza impapuro z'umutsindo hakiyongera ko n'igisata c'amahinguriro y'abigenga hari imiryango y'ibihugu ikomeye nka afurika y'uburengero cdao ikoresha igifaransa ni ukuvuga ko igihugu gishaka kudandaza no kwagura ubutunzi haba mu karere muri afurika hamwe n'i buraya ko kibwirizwa gukoresha indimi nyinshi harimo n'igifaransa Le français est une des options possibles.
kaminuza y'u Burundi yaratumiwe kwerekana akamaro k'igifaransa ari nabwo rurimi rukoreshwa mu nyigisho hamwe no ku rwego rw'igihugu mu Burundi langue officielle iruhande y'ururimi kavukire rw'ikirundi Adele Mperejimana aje w'igisata cy'igifaransa muri iyo kaminuza ahanura abanyeshuri basohoka za kaminuza gukoresha indimi nyinshi naho tuba dusohora igihumbi c'abanyeshure i Burundi bategerezwa kwinjira mu iyo soko yo kugira ngo izo ndimi zose bashobore kuzivuga kandi no ku isi yose aho bazoja hose haba mu bushinwa haba mu bwongereza haba mu, mu, mu buyapani bazotegerezwa kuvuga ururimi haba igifaransa haba eh, icongereza rero bisaba yuko baba aba ibi bihugu kenya tanzania uganda eh, bivuga ururimi rw'icongereza kuko uburundi bwobwo busanzwe ari igifaransa cyane buvuga bija hamwe kugira ngo bishobore kuga- kuvugana hanyuma izo ndimi baziteze imbere bose Undi- ubuserukizi bw'ubufaransa muri tanzania bwamenyesheje ko mu gihe igifaransa kitarashinga imizi muri afurika y'ubuseruko hakiragahaze ku bihugu nk'uburundi bukoresha urwo rurimi mu nyigisho Quand on répond à un appel d'offres, ati habaye nko gutanga akazi mu muryango wa afurika y'ubuseruko ibisabwa biba biri mu congereza nk'ubu jewe ntwara ihinguriro riri mu burundi hakoreshwa igifaransa wibaza ko noroherwa kuronka abakozi ibikoresho hamwe no kwandika neza umugambi wanje mu congereza oya bisigura ko umuryango wa afurika y'ubuseruko ubwirizwa gukoresha indimi nyinshi harimo n'igifaransa ibihero vyerekana ko mirongo umunani n'icenda ku ijana vy'abateye imbere ku isi mu budandaji ari uko bashobora kuvuga ururimi rumwe ubwo ari bwo bwose kira noneho biramaze kuboneka ko aka karere gakeneye imigambi y'iterambere ivuye mu bice byose by'isi cette région a besoin de projets d'industrialisation.
umunyabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko liberan mukeko yizeza ubufaransa ko mu myaka mike iri imbere urwo rurimi ruzokoreshwa mu bikorwa bitandukanye gusa bizosabwa ko abakuru b'ibihugu bavyemeza igihugu kimwe arico uburundi muri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nico gikoresha ururimi rw'igifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abakuru b'ibihugu basabye ko hokorwa icigwa co kuraba ko urwo rurimi rwokoreshwa mu bikorwa bisanzwe langue de travail ni mu gihe ubu hakoreshwa icongereza n'igiswahili gusa Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko mbere y'uko dutandukanaho frederic nkundikije amakuru avugwa ku matora hano muri leta zunze ubumwe za amerika ameze ate Egome Edi amakuru avugwa nuko mu isekeza ryo kwiyamamaza mu matora muri leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump eh, ariko yitoza ku giti c'umugambwe wa Republika na Hillary Clinton ariko yitoza ku giti c'abademokrate bariko baragiranya ko badakwiye kurongora Amerika muri iki gihe hasigaye iminsi mike gusa ngo amatora abe ku munsi wa kabiri igihe yariko ariyamamaza mu ntara ya Floride uyu munsi ku wa gatatu Trump yavuze ko itorwa rya Hillary Clinton yotuma haba amahinyu mu ibwirizwa shingiro yavuze ko mu gihe yotorwa Clinton yobandanya gutohozwa no gukurikiranwa n'ubutungane mu kiringo cy'imyaka ine kubera yabyifashemwo nabi ku bijanye n'umutekano w'igihugu hamwe n'ubutumwa bwacishijwe ku buhinga ngurukana bumenyi ngo mu buryo bushobora kuba butekubiri n'amategeko Hillary Clinton nawe igihe yari mu ntara ya Floride yanebaguye Trump eh, ku kuntu yamye akengera abafasoni abafata nk'uko yishakiye ngo kuko ari umuntu kirangiranwa uyu munsi ku wa gatatu Clinton yagendeye kandi intara ya Floride ya Arizona igwiriyemwo abanyagihugu baturuka muri Amerika Latine biyamiriza imigambi ya Trump yerekeye abimukira inshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema na Frederic Nkundikije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.